mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro turi kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe rigira rya mirongo ibiri n'umunani rirabandanya ibikorwa byayo i dubayi muri leta muri emira zunze ubumwe z'abarabu uno munsi akaba ari umunsi ugira uwa gatanu w'ibyo biganiro ejo mu biganiro hashimikiwe ku ngaruka z'indagurika ry'ibihe ku magara y'abantu abari mu biganiro basabye ko abategetsi b'ibihugu boshimikira ku kibazo kijanye n'amagara y'abantu kubera abantu batari bake batari munsi miliyoni indwi bapfa mu bice bitandukanye byo ku isi kubera guhema impemu mbi ku mwaka utashe bikaba bikwiragiza ubushuhe butera bwiyongeraho kwiragiza indwara nka korera na malariya mu gihe rero ubushuhe bubandanya kwiyongera ku isi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe oms tedros adhanom ghebreyesus akaba yagabishije ko amagara ikibazo c'amagara y'abantu gishobora gutera ibibazo kubera ihindagurika ry'ibihe kandi ingaruka zabyo ari zibonekeza muri iki gihe atari agaseseshwa rumuri iyo nama rero igira mirongo ibiri n'umunani ishyirahamwe mpuzamakungu guhindagurika ry'ibihe yatanguye ku munsi wa kane w'indwi irangiye gushika ubu intambwe iboneka imaze gushikwako muri ibyo biganiro ku munsi wa mbere w'ibyo biganiro ku wa kane w'indwi irangiye waranzwe n'iyemezwa icese ry'amasezerano yari amaze igihe kirekire yitezwe yo gushyiraho ikigega cy'amafaranga agenewe gushimikira ku byerekeye gutabara no gufasha ibihugu bikenye bisinzikajwe n'ihindagurika rikomeye ry'ikirere iyemezwa ry'ayo masezerano ryarakomewe amashi n'abaserukiye abandi mu ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe ryatanguye ku munsi wa kane w'indwi irangiye mu gisagara cya dubayi ayo masezerano azoba yerekeye gushyiraho ikigega gihagarikiwe ni banki y'isi yose mu ntango kizotanga amafaranga azaba agenewe ibihugu biri mu nzira y'amajambere amafaranga yo muri ico kigega azotangwa n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere hamwe n'ibihugu vyimbura amasoko ntanganguvu afise ingaruka mbi kwihindagurika ry'ibihe nk'ubushinwa ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu na emira zunze ubumwe z'abarabu zakikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe bamwe mu bari bahagarariye itangwa mu baharaniye itangwa ry'amafaranga agenewe gutabara no gufasha ibihugu bikenye bisinzikajwe kubera ingaruka bisinzikaye kubera ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe batangaje ko amafaranga yemejwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye arimwo amahinyu Rachel Critters wo mu ishyirahamwe ry'abahinga bafise amakenga cyane ku ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe yatangaje ko urugamba rwo kurwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe rubandanye nyamara yavuze ko ibihugu bitunze bikeneye gutangura gusohora amafaranga nk'uko akenewe yizeye ko gushyira mu bikorwa ayo masezerano bizoshigwa mu ngiro mu maguru masha byitezwe ko ibihugu bitunze mu minsi iri imbere bitanga imiliyoni amajana n'amajana y'amadolari y'amafaranga agenewe gutabara no gufasha ibihugu bikenye bisinzikajwe n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe mu kiganiro muri sanga twatumiye chrysostom ngendahayo umuhinga n'umushakashatsi mu byerekeye ibidukikije ari mu gihugu cy'ubusuwisi aratubwira ibyitezwe mu ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe ririko ribera muri emira zunze ubumwe z'abarabu utumire ndabaramukije
kandi aba mbiseguyeho kuba yadutangiza Ego.
dusinzaho gato Eh, mubona iri koraniro rigira irya mirongo ibiri n'umunani ku ihindagurika ry'ibihe muri rusange muribona gute eh, aho ibiganiro bigeze eh, n'ibyo abantu bashobora kwitega muri iryo koraniro
bo ah, ni ikibazo kigoye kugira ngo umuntu abe yagisubiza kuko nk'uko abantu babizi iri koraniro ni irya makumyabiri n'umunani andi makoraniro yose kugeza uyu munsi eh, umuntu yakwibaza icyo ashobora kuba yaratanze eh, cyangwa icyaba cyaragezweho iri koraniro rya makumyabiri n'umunani harimo nk'ibintu byagiye byemezwa eh, hari amafaranga bemeranijweho eh, ibihugu byose bigomba gutanga Eh, ubwo ariko ibihugu bigomba kuyatanga ni ibihugu navuga bikize harimo amerika uburayi ibihugu by'i burayi hakabamo n'igihugu cy'ubuyapani Eh, muri ibyo bihugu rero bikaba byariyemeje gutanga amafaranga ah, ashobora kujya mu mishinga yerekeranye no gushyiraho ingamba eh, zo gukoresha ingufu ah, cyangwa se energy renouvelable zituruka eh, ku miyaga energy eolienne cyangwa se zituruka ku zuba energy solaire Eh, kimwe rero n'izituruka n'izitangwa ni- n'amazi amafaranga rero nubwo bwose yemejwe umuntu rero akaba yibaza uburyo azakoreshwa ni ukuvuga yuko mu by'ukuri eh, ni ni inama ziri aho ngaho zitanga amasezerano ariko ntabwo mu by'ukuri ari amasezerano aba yarizweho mbere mbere y'uko abantu bajya muri izo nama iyo nabo babona ibikenewe bahashyiraho ayo mafaranga umuntu yakubaza uburyo ayo mafaranga mbese baba bazi umubare wayo ese hakenewe iki nko mu bihugu eh, Yego.
biri mu nzira y'amajyambere ikibazo rero gihari gitoya ni ukuvuga ngo ibi ibyo bihugu byatanze ayo mafaranga eh, tumaze kuvuga umuntu yakwibaza na nk'ibindi bihugu bitabonetse muri iyo nama nk'ibihugu by'uburusiya ubuhinde ubushinwa eh, ndetse n'ibindi bihugu bifite abaturage benshi ibyo aho nashaka byavuze- eh, ibyo nashaka nababaza akabazo kubona ibyo bihugu by'ibihangange kandi ari byo eh, bivugwa ko birungika imyuka mibi eh, yonona ibidukikije eh, nk'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika kubona bitaserukuye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu bi- bivuze iki kuri iyo nama
Ah, birakivuze i- i- bivuze ikintu gikomeye cyane kubera ko ibyo bihugu urumva ntibihanganye ku isi kandi uko mubizi muri geopolitike ibihugu byose biba biba bishaka kuba byafata umwanya wa mbere eh, mu bukungu kandi bikaba nta gi- muri ibyo ngibyo rero muri ubwo buryo bwose ukabona ko nta gihugu ubona gishaka kuba cyaharira ikindi ngo kibe cyavuga ngo ngewe ndakure buri buri gihugu cyose kiba gishaka kujya hejuru y'ikindi icyo cyo ni ikibazo rero gikomeye kubera ko mu rwego rw'ubukungu nidufata nk'igihugu cy'ubushinwa hari ibyemezo bishobora gufatwa mu nama byo guhagarika imyuka ihumanya ikirere ibyo byemezo bikaba byagira ingaruka nko ku mahinguriro y'ibihugu by'ubushinwa cyangwa se ibihugu bya amerika ku buryo ibyo bihugu bishobora kuba byagira icyo bitakaza mu rwego rw'ubukungu aho rero birakivuze cyane kuko ni ibihugu uyu munsi tuzi bikomeye eh, mu buryo bwo- bw'amahinguriro mu buryo bw'ubukungu kandi ibyo bihugu rero ubu ngubu bikaba birimo bishaka kugenda birushanwa bigenda birushaho kugira ngo ubukungu bwabyo bugende buzamuka ku rwego mpuzamahanga Yego. Eh, ku kibazo cyashimikiwe ko cyane mu biganiro byabaye byo kuwimana hari eh, kwerekana ingaruka eh, z'ihindagurika ry'ibihe ku magara y'aba- y'abantu baba kuri iyi si eh, na cyane cyane ababa mu bihugu bikenye aho bivugwa ko ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu kubera eh, imyuka mibi eh, irungikwa mu kirere ingaruka bigira ku magara y'abantu umunyamabanga eh, mukuru uh, w'ishyirahamwe oms tedros adhanom ghebreyesus akaba avuga ko izo ngaruka ku bijyanye n'amagara y'abanyagihugu ku isi kubera ihindagurika ry'ibihe ari ibintu byibonekeza ni ikibazo mubona ah, kumbure mu manama yabaye imbere y'aho batashimikira ko ni ikibazo gi- gihambaye
Ah, ni ikibazo gikomeye cyane kuko yenda i- nacyo nkoraho cyane kuri poroje ndimo ndakoraho muri ibi bihe eh, ku bintu bijyanye n'imyavu cyangwa se imyanda n'ibyo myuka yoherezwa mu kirere ni ibintu nkoraho kandi mbona ko nabyo biteye ikibazo ari nabyo ah, ari nayo mpamvu abantu dukomeje kugenda dutera akamo kuva na kera hari ibiganza twagiye dukora cyangwa se turimo turagenda dukorana n'abantu b'abahanga Eh, kubera ko mu by'ukuri nk'iyo myuka ihumanya ikirere eh, nubwo bwose turi mu- ugenda nko mu rwego rw'amadeshe cyangwa mu- rw'imyavu urumva ah, uburyo abantu bahumeka imicafu ijya mu kirere yoherezwa n'izo nganda imicafu ijya mu kirere yoherezwa n'ibyo bisigazwa n'iyo myavu bagenda bamena hirya no hino iyo ngiyo irimo iratera ikibazo gikomeye cyane kubera yuko iyo ijyanywe n'imiyaga imiyaga ikwirakwiza hirya no hino ku buryo yinjira mu, mu mazuru cyangwa se mu buhumekero bikagenda bikan- bikangiza imyanya y'ubuhumekero bw'umuntu ni kimwe n'iyo micafu nanone murumva yuko iyo habaye ihindagurika ry'igihe ry'ibihe ubushyuhe buriyongera muri uku kwiyongera k'ubushyuhe nkunze gutanga urugero rw'abantu bacaniriye amazi ari mu nkono y'amazi yo uko ugenda wongera umuriro niko y'amazi agenda arushaho kubira ku buryo ayo mazi agaruka hasi eh, mu buryo bw'umwuka bw'ibijojoba ibijojoba bibaye byinshi cyane ayo mazi arongera akagaruka hasi ibyo rero niyo mpamvu nayo iyo habaye ubwo bushyuhe eh, ha- butuma haba imvura nyinshi cyane zigenda zisubira buri kanya buri kanya izo mvura rero zikunze gutera imyuzure eh, kuri rwa rwego rw'imicafu twahoze tuvuga kare aho bagenda bamena umucafu imyanda ivuye mu mahinguriro imyanda ivuye mu ngo n'ahandi iyo myuzure iragenda igakubita iyo micafu yayikubita ikayijyana ikayivanga Yego.
n'amazi y'inyanja cyangwa se n'amazi akoreshwa ku buryo abantu bashobora kurwara korera cyangwa bagakura n'izindi ndwara kimwe na ya myuka yo mu kirere twahoze tuvuga iyo imvura iguye iyo mvura iguye nayo irayimanura ikayimanura mu biryo turya nk'imboga cyangwa se imbuto iyo tuziriye nazo tutazirunze murumva ko ari ikibazo gikomeye murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite wilson eh, snow uratwumva
rero ndabumva uhamagaye urihe wilson
Ah, mpamagaye ndi muri kenya nitangirira wilson
ufite ikibazo ubaza mutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
yewe ikibazo nshikiriza nibaze ko abagiye hariya bagiye bafite n'abo bajyanye kandi bazoba hari icyo bize ko bazoza gushikiriza abanya- abanyagihugu nkatwe urabona ikindi kandi nibaza konona ibidukikije ngatwebwe abanyagihugu cyangwa leta ibido ibiturongoye ifite imipangi ye yapanze yuko umuntu wese bafite kumwigisha ingena activity niyo agicika agatera ikindi as we speak right now urashobora gusanga hari umuntu ahaye atema igiti ahaye asize amakara ata- adafite umuntu n'umwe yomwigisha amubwira ati iki giti uburyo kugiciye rero nibyo bigomba kugufasha ariko wakagombye kugira ante wagombye gutera ibindi biti bibiri cyangwa bitatu bisimbura igiti bikwiye ibyo leta ifite uruhare uruhe ugaruke mu gisagara dufite imyanda usanga yandagaye mu gisagara akenshi na kenshi leta irafite ahantu ya yege- ye- ye- ye- ye- itangira afite imodoka zijegeranya ngaho mu gisagara reka ture- tu- tu- tureke ayo masereta abantu babaye nk'abakire turavuga nk'abantu bo mu cyaro nka twebwe bafite imodoka zibitwara hariya ahantu byagenewe aho bi- babiturira cyangwa aho aho- aho babiturira uburyo hari nk'amakaratasi amacupa usanga yandagaye mu mu makanevo y'iki iyo imvura iguye ugasanga amazi yarenze yagiye mu mazu y'abantu nayo ayo niyo amazi niyo usanga ahantu hose aho yahagaze yatanguye gu- ku- kunuka abanyagihugu nkatwe nitwe dutangura kurwara amakorera nitwe dutangura guhumeka uwo mwuka cyangwa tugire niyo uwo muntu wo hasi agize ngo arwaye amara azomutwara kuza kumuvuza iyo korera cyangwa kuza kumushikana hanze kuza kwivuza icyo azoba arwaye nazo yabona urabona leta rero icyo- ikibazo cyanjye cyo ni- niyumvira ko irasho- ira- irafite kugira umugambi wo kwigisha abanyagihugu Mm? cyangwa igakora ikimu gishobora kuzunguruka mu mihanda yose bikababwira abanyagihugu mukwiye kugira hane mukwiye kukwegeranya umwavu cyangwa mukwiye kwirinda uko n'uko n'uko murakoze cyane hariya mu- yego yego ndabashimiye
yego murakoze Eh, numva ko igitekerezo watanze ni igitekerezo cyiza cyane gusa yenda ndibaza ko yenda nk'uko yakomeje kuvuga ngo leta leta ntekereza ko ah, hari ikibazo gikomeye kuko abayobozi mu by'ukuri nabo baba bafite eh, aho ubumenyi eh, yego mu rwego wenda rwabo rwo kuyobora ariko ntabwo navuga ko abayobozi bose ariko bafite ubumenyi yenda nko mu gisata cy'ibidukikije iyo rero niyo mpamvu nanjye mvuga nti bishobotse nk'ayo maleta cyangwa ibyo bihugu byose byo muri afurika bigiye bishaka ubufasha hari abantu yenda bashobora kuba twabagira inama cyangwa se twabashakira n'abantu bashobora kuba babagira inama mu buryo muri icyo gisata cy'ibidukikije akenshi abantu twibeshya yuko dufite ubumenyi muri icyo gisata cy'ibidukikije kubera ko ibyo tubona korera yaje nk'uko izo ndwara zose bamaze kuzivuga cyangwa se nk'ubwo buryo bwo gutera igiti niba utemye igiti kimwe ukavuga uti ndatera ikindi ese noneho tugende dutemere amashyamba yose icyarimwe eh, tugende dufate yenda nk'amashyamba yo muri kongo yose hariya hari kirima ekwatoriyale tuyatemere icyarimwe yose noneho duhite dutera ibi- duterera ibiti icyarimwe murumva ibyo ngibyo ari ni turebe buryo ahubwo twagombye guko- gutema icyo giti mu gihe twaba twarateye tu- tureba nibura umubare w'ibiti dufite nk'ubu ngubu hari nk'abantu bari mu gisata cy'ubuhinzi usanga baza bagafata nka hegitari ibihumbi makumyabiri kandi izo hegitari ibihumbi makumyabiri bakazifata ahantu mu by'ukuri hari ya mashyamba i- isi yose yagombye ku- kurinda kubera yuko ariyo mashyamba arimo arafata ziriya karubone puyido karubone ugasanga aho hantu hose barahatemye ngo bagiye guhahinga ibigori ibishyimbo byose bakabikorera icyarimwe icyo urumva ni ikibazo gikomeye naho Yego.
iby'imicafu n'ibindi mwavuze ndumva nabyo ari ibintu abantu bashobora kuganiraho bafite igihe gihagije
murakoze dufise kandi richard livingston uratwumva uratwumva richard ndabumva je nagomba mbaza ikibazo yego
mbene mwamwe ko murakora iki kugira ivyo bihugu vya rutura tuzarugiramwo inama ivyo dusanga mu bisanzwe birungika eh, tuvuge vyose vyinshi mu kirere kandi vyo usanga bifata n'amakampani menshi tuvuge n'ayo makampani bikayazana no muri afurika natwe rero kubera muri afurika dufite uburyo bukeyi bwo gukingira ivyo bidukikije gusa usanga rero tugiye tu eh, twandura za ndwara nyinshi ukajya usanga hari desilase yo muri ibyo bihugu by'uburayi no muri afurika rero nobaza nk'uwo mutumire ati mbe n'ingingo mwamwe ko murafata kugira muhashe ibyo bindi bihugu bya rutura kandi twari tuzi ko ari byo bifite amakampani menshi akomakomeye arungika ibyotsi byinshi mu kirere hari usanga akenshi afite n'imicafu keno guha akarorero dufate eh, nk'ahantu ntuye mwanyuma
Mm, turabakurikira
Eh, nkano ntuye jewe usanga imereye mu gihugu ca kenya ngo hariho amakampuni menshi usanga ari ay'abazungu akomakomeye ugasanga eh, ku munsi arungika ibyotsi byinshi cane mu kirere Eh, ukaca usanga na dufate na na n'ibiti bateye aho hantu mbese abo bantu mwene abo bantu babise amakampuni mubagore mwateguye ibihano nyabaki ni indishyi y'akababaro batoha eh, nk'ibyo bihugu bya afurika murakoze
Eh, icyo ni ikiba- ni ikibazo cyiza cyane kuko kenya nanjye ndayizi eh, nayo kandi ni kimwe mu bihugu mu by'ukuri eh, nagiye nkoraho kandi n'ubu nkunze kujyamo akenshi ndagira ngo eh, mutubwiye muti ese mwebwe murakora iki aho ni ikibazo gikomeye kugera kuko nk'uko nababwiye harimo ikibazo kiri geopolitike ndizera ko munkurikira ni ikibazo kiri geopolitike mu by'ukuri hari amahiganwa ari hagati y'ibihugu bikize kimwe cyanga eh, kidashaka ko ikindi kigisiga mu rwego rw'ubukungu icyo hari eh, nk'amaoruganizasiyo cyangwa nk'amashyirahamwe y'abantu bashinzwe kurengera ibidukikije bafite akazi gakomeye cyane kuko akenshi bakunze kujya mu mihanda bakerekana yuko hari ibibazo bihari bya mu makampanyi murimo muravuga yohereza imyuka mu kirere kandi icyo kibazo ko cyagombye eh, gushakirwa igisubizo abantu benshi bajya mu mihanda mwumvise eh, n'uriya mukobwa witwa Greta iba eh, hari igihe mwaba mwaramwumvise wo mu gihugu cya cya suwede wa- ari nawe wagiye gutu- gukora arwo- afite ikipe bakorana kugira ngo wenda babe barwanira eh, kugira ngo isi imereho ne- imere neza twumvise ko a- e- ejo bundi yafungiwe nko mu budage impamvu yafunzwe ni uko nawe yarimo arwanira arwana n'ayo makampanyi akomeye ariko kubera ko ayo makampanyi niyo atanga amafaranga niyo atanga imisoro iremereye niyo atanga amafaranga menshi cyane kugira ngo ayo mareta cyangwa abo bayobozi benshi bajye ku butegetsi urumva yuko nabyo biba bikomeye kugira ngo umuntu abe yagira icyo yakoraho gusa icyo nshaka kubabwira cyakozwe hano mu gihugu cyacu cy'ubusuwisi ntuyemo kandi kinakomeye cyane nzi yu- yuko gifite n'amakampani amwe n'amwe aho ngaho mu muri kenya hano habaye amatora kuko ni igihugu rwose cy'akarorero mu, mu miyoborere ni igihugu cy'akarorero cyane mu isi yose Eh, duherutse gukora amatora kuko n'abaturage bakora amatora bakabaza eh, ubuyobozi bukababaza icyo batekereza ku buryo muri ayo matora batubajije bati ese murumva amakampani y'abasuwisi ari muri ibyo bihugu bikennye iyo akoze amakosa nk'ayo eh, tuvuge a- ayohereza nk'iyo myuka mu kirere ahumanya amazi n'ibindi ayo makampanyi habaye amatora abaza abaturage niba ayo makampanyi yagiye gute- gutera ibyo byuka muri kenya n'ibyo bihugu bikennye niba dushobora kuyarega hano muri iki gihugu nubwo ayo matora atagize ata- abaturage batayemeje ariko n'uyu munsi haracyari icyo kibazo kandi ndizera yuko hari igihe icyo bazacyemeza ariko kuba batarabyemeje nabyo hari impamvu yabyo ni ukuvuga ngo amakampani y'abasuwisi niba ariyo tugiye gufata gusa aho muri kenya hazaba hari amakampani nanone y'abanyamerika hazaba hari amakampani y'abantu bo muri aziya hari amakampani y'ibindi bihugu byinshi cyane birenga magana atanu rero ni iyihe mpamvu twavuga yuko ari amakampani y'abasuwisi gusa ashobora kuregwa hano ibyo rero tukaba twumva yuko n'ayo makampani yose twagombye kuyafatira mu gitebo kimwe tukagira uburyo nayo dushobora kuba twayarega mu nkiko izo arizo zose zishoboka Ego kuba abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika mu nama bagize i Nairobi eh, hari hagati y'itariki zine na zitandatu z'ukwezi kw'icyenda muri uyu mwaka ah, ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe aho bashikije itangazo iyo nama irangiye eh, ryo kuvuga ijwi rimwe eh, ku mugabane wa Afurika bagiye muri ibi biganiro eh, biriko bibera eh, i Dubai ku ihindagurika ry'ibihe bashikije harimo n'uko ngo eh, bo- bo- boshira amatagisi ku ku ku bihugu eh, bi- bishyira imbere i- imyuka mibi igeramira ibidukikije ah, nk'imyuka ya carbone Ah, mwibaza n'uruhe ruhara mubona abategetsi bo muri afurika bitavye iyo nama ni kihe mubona boshimikirako ni, ni, ni novuga baf- bafise izihe nguvu muri ivyo biganiro
aha ni ikibazo nanone cyiza cyane iyo mubaje bafite izihe ngufu muri ibyo biganiro nta ni ikintu kigize gi- gi- ni ikibazo cyiza cyane yenda jyewe navuga ko umuntu agombye kugira ingufu zikomeye eh, yagombye kuba ari niyo afurikene niyo afurikene rero muri iyi minsi birababaje yuko ahubwo tutanayibona ariko mu gihe mbereho niyo afurikene twayibonaga ni ukuvuga ngo yiba niyo afurikene itabaho Eh, uzasanga eh, nk'abayobozi na- eh, yenda mvuga ukuntu hano eh, muri geopolitike bikunze kugenda ni ukuvuga ko hari igihugu tuvuge nk'ubufaransa cyangwa abashinwa abanyamerika abarusiya n'ibindi bihugu nk'ibyo ngibyo byateye imbere buri gihe biba bifite inyungu mu gihugu cyo muri afurika ndaguha urugero dutanga urugero rworoshye abanyamerika mu gihe gishize nta myaka ibiri ishize abanyamerika bari bafite gahunda yo kohereza amadeshe ya plastique hafi ya yose ibintu byose biva muri plastique bari basinyanye amasezerano n'igihugu cya kenya kugira ngo plastique yose bayohereze muri kenya ayo maplastique agombaga koherezwa muri kenya eh, abanyamerika bari bemereye abanyakenya yuko ngo bagiye gushyiraho utuzi twinshi cyane bakanabafasha mu buryo bwo kubaka inganda zikomeye n'ibindi n'ibindi icyo gihe hari abanyakenya bo barebye yuko ngo hagiye kuba akazi bagiye guhereza urubyiruko rwo muri kenya hari n'andi masezerano aba yihishe inyuma abantu baba batazi urumva ayo madeshose ya plastique avuye muri amerika akaza akajya mu gihugu cya kenya kugira ngo atange akazi mu muntu sinibaza rero ukuntu ibindi bihugu byo hirya birwanya nk'amaplastique yenda tuvuge nk'igihugu cy'u rwanda iyo kivuga kiti nta muntu ugomba kwinjirana amaplastique hano sinibaza ukuntu icyo gihugu gishobora kuba cyareba yenda nk'icyo cyemezo cy'abanyakenya n'uburyo bagitekerezaho ni ukuvuga ko buri gihugu cyose kiba gifite inyungu zacyo zihariye ku buryo bwo kuvuga ngo ibihugu birashyira hamwe biragenda bivuga ijwi rimwe biragoranye kubera ko hagati y'ibyo bihugu cyangwa abayobozi bose nabo ntabwo baba bafite imibano imwe uburyo bagiye babanye n'igihugu kikize ntabwo uko umunyakenya perezida wa kenya yenda ashobora kuba avuga ati yewe mbanye n'abanyamerika birenze uko nabo mbanye yenda n'urugero ntanze n'uburusiya abandi bakaba babanye gutya na gutya ijwi rimwe riragoye mu by'ukuri ntabwo dushobora kuba twakumva uko bishoboka ariko mu gihe ibihugu byose bikize hagati y'uburusiya amerika ubushinwa n'ibindi ibyo bihugu byo biba bifite uburyo bivugana mu nshyigikire ku kibazo mfite nda muri congo nanjye ndabashyigikira ku kibazo mfite muri kenya nanjye ndabashyigikira bajya muri ayo matora rusange muri organization de nations unis ugasanga rero bo baroruganize kandi bazi icyo bakora bashyize hamwe ugasanga ibyo ibyifuzo byabo nibyo bijya mbere kurusha iby'ibihugu bikennye
mu gihe ibi biganiro bibandanya ku ihindagurika ry'ibihe ku rwego mpuzamakungu ikibazo cyo kwiyongera k'ubushuhe coco ntikirindira ntigihagarara kibandanya gukomera kurushiriza Ah, mu byari byumvikanywe ko kwari kugumiza urugero rw'ubushuhe ku idogere imwe n'igice eh, celsius ubu kiba- bikaba bivugwa ko ah, urwo rugero rumaze kurenga ngaho biboneka Ah, mu gihe ibiganiro biba imyanzuro i- ifashwe ntishigwe mu bikorwa ubushuhe nabo bukabandanya bwiyongera mubona itahiro rizo- rizobera he
Eh, biragoye kugira ngo umuntu abe yaba eh, igisubizo ubwo ni ugutegereza njye gusa u- nabaha igisubizo mu rugero Na- na- nkoresheje ingero kuko icyo kibazo uko mukizi cy'ihindagurika ry'ubushyuhe cyatangiranye na periyode cyangwa n'ibihe bya revolisiyo indistiriyeri niho batangiye babara bafata yuko icyo gihe i- bahera kuri zeru bavuga bati ubu ngubu ubushyuhe dufite ni ubushyuhe eh, bwo ku kigero iki n'iki kuva rero inganda zatangira kuza mu- muri ibi bihugu by'i burayi i- bitangiye gutera imbere hari icyo gihe cy'inganda niho ubushyuhe bwagiye bwiyongera bwiyongera kugeza uyu munsi naho iyo o- o- ku- iki- ikibazo cyo kuvuga ngo i- kwiyongera k'ubushyuhe kuzageza hehe ni ikibazo nacyo gikomeye niba dufite abaturage biyongera ku bwinshi tuba dufite n'izo nga- n'izo nganda zigenda ziyongera ku bwinshi tuba dufite ayo mamodoka agenda mu mihanda nayo agenda yiyongera ku bwinshi tuba dufite nanone inganda zigenda mu rwego rw'ubuhinzi nazo ziyongera ku bwinshi ugasanga nka hariya mu karere k'ibiyaga bigari amashyamba yo muri congo ugasanga ashizeho amashyamba yo muri yo mu gihugu cya repubulika demokaratike di congo ashizeho muri centre afrique bayamazeho kubera ubuhinzi n'ubucucike yenda n- n'uburyo hatari imikoreshereze y'ubutaka n'ibiburiho iboneye ni ukuvuga yuko namwe i- ikizakurikiraho muracyumva ni ukuvuga ko mu mashyamba nashyiraho hazabaho amasuri eh, noneho hatangire habeho ibyo bintu bya desertification habeho n'ibindi usange nka biriya bintu ariko biranoroshye kugira ngo umuntu anabisobanure kubera ko nko mu karere ko muri afurika do west hari ibihugu byinshi cyane mubona bohereza amafoto inka zapfuye muri kenya muribuka yuko ubu ngubu basigaye bak- bakoresha amakamyo kugira ngo bajye kuhira ahantu inzovu zinywera amazi muribuka ko hari igiti giriki inzovu zirenga magana abiri na mirongo itanu nazo zari zapfuye muri kenya murumva ari uko nubwo hari kirima ekwatoriyare nko muri ibyo bihugu bya za kongo hari ikibazo cy'uko hashobora kuzaza mu minsi mikeya za kirima toropikare nk'izo muri kenya mugasanga inzovu mugasanga za leopard cyangwa se ingwe n'ibindi byose byose byageze hariya ariko igihari ni uko desertification kiriya gicenda cyo muri etiyopiya uko mwumva yuko nacyo kigenda kigira amapfa menshi bimanuke bigere muri kenya bigende muri tanzania bihite bigera na hari iwacu ubwo murumva ikizaba ikizakurikiraho ni uko ibiryo bizagenda bibura buke buke n'ibindi n'ibindi ku buryo popirasiyo y'abantu uzasanga nayo igenda itagiye kugenda igabanuka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise haba kubaho norbert uratwumva
ndabumva neza cyane uduteye akamu urihe norbert
nateye akamu ni mu ntara y'amajyaruguru mu rwanda
eh ni mu rwanda ikibazo cyangwa icyiyumviro mushikirize
Mm, mbere na mbere ka mbashimire n'ijwi rya amerika mwabashije gutumira abatumirwa
murakoze
Eh, namwe muba mwateguye icyo kiganiro dushimire n'uwo mutumirwa mwatumiye kudusobanurira ku ihindagurika ry'ikirere natwe ariko se turabashimiye n'ibibazo Mm, yego yego ibibazo ndetse ihindagurika ry'i- ryo mu kirere ko bikomeje gutera impungenge cyane bitera ibibazo bitandukanye harimo ubushyuhe bukabije ese ko iriya nama wenda niba hari ibyo igenera wenda n'ibyo- niba hari ibyo igena hari ibibasha kujya mu murongo kugira ngo wenda bibe bya- byagabanya ihindagurika ry'ubushyuhe ry'ikirere n'ubushyuhe ese wenda niba ari inkunga zihabwa zikoreshwa uko bikwiye ese ni gute isi yose yahangana n'ihindagurika ry'ikirere ese ihindagurika ry'ikirere ntirishobora kuba ari ryo rishobora kuba ryatera n'inzara kenshi na kenshi ese imivugurure ni iyihe ndumva ari ibyo wenda
murakoze abishure yego ni ikibazo cyiza cyane kandi yenda harimo ibyo nashoboye ku hari nk'icyo nashoboye kuvuga nk'icyo cy'inzara mumaze kuvuga ni nacyo yenda tu- twari tumaze gusorezaho kubera ko ibyo bya desertification uko twabivuze izo nzovu twatanzeho urugero muri kenya ndumva nta bindenda narenzaho Eh, n'uburyo za eh, utu- dufatishije no mu bindi bice biriya bi- bi- byo mu majyaruguru y'afurika hariya hari inka n'ibiki byose muri turiya turere twegeranye na sahara na biriya biyaga bya cade na he birimo birakama Eh, mu- mwavuze byinshi yenda barajya banyibutsa kuko ntabwo nashoboye kwandika byose Eh, nagira ngo mbabwire ko mu ngamba zigenda zifatwa harimo ibibazo bigiye bi- ba- ba- ba- i- nko mu mfashanyo yenda kuri urwo rugero rw'imfashanyo mwari murimo muvuga izo mfashanyo niho natwe dufitiye ikibazo kuko izo mfashanyo niyo zitanzwe akenshi ntabwo niyo washyiraho u- u- ufite ubumenyi buhagije mu ihindagurika ry'ibihe ushaka kugira inama leta cyangwa se ugashyiraho n'ubundi bufasha bushobotse uga- ugashyiraho asosiyasiyo ugashyiraho n'ikindi ntabwo amafaranga upfa kuyabona gusa ad- udafite uburyo ukorana na leta ni ukuvuga rero yuko amafaranga mu by'ukuri nko mu bihugu bikennye ni barayagena ariko akenshi ugasanga arimo aratangwa mu buryo amaleta y'aho ngaho mu bihugu bikennye yifuza Eh, icyo rero ni ikibazo cya mbere gikomeye iyo uyanyuze muri banki ush- hari abantu benshi cyane usanga yenda badafite no muri ubwo bumenyi ugasanga babonye ayo mafaranga kubera ko baziranye n'umuyobozi runaka ugasanga se babonye abandi bo muri izo nzego murabizi ukuntu muri afurika amafaranga bayanyereza mu by'ukuri biragoye kugira ngo n'ibyo bihugu bimenye uburyo byafata ingamba kubera ko hari- nta bantu benshi cyane ba- bafite ubuhanga mu muri muri ubwo bumenyi bahari bashobora kuba bakorana n'ayo maleta ariko nzi yuko mu by'ukuri amaleta ntabishaka mu by'ukuri hari hari uburyo bwinshi cyane bashobora kubona abantu bashobora kubafasha ntabwo nibuka ibindi ibibazo munyibutse
yabajije ngo ko ha- hoba hari ibiriko biraja ku murongo um, ku bijanye n'ibiva muri izo nama mpuzamakungu zamaziba ku ihindagurika ry'ibihe I- ibi- ibijya ku murongo biragoye kugira ngo umuntu yenda yavuga ati ese ni ibihe bijya ku murongo nacyo ni ikibazo gikomeye ayo mafaranga hari amafaramutsi hari amafaranga uh, ibihugu amaleta menshi yavugaga ayo mafaranga ntabwo yigeze aboneka ngo abe yaratanzwe Eh, ntekereza yuko ari ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri ariko eh, yenda hari ikintu nashakaga kuvugaho nanone ku buryo yenda hari ikibazo wabajije uti ese uburyo bwakoreshwa ni ubuhe U- urugero jyewe naguha kubera ko haba- hari abantu benshi cyane bavuga ngo igendagurika ntabwo ari ryo ntiririho cyangwa iki hari abantu benshi cyane ba- bafite uburyo yenda babitekereza kuko uko twabivuze ni uko kuba inganda zatangira ku- zatangira muri ibi bihugu bite- byateye imbere mu mwaka w'igihumbi magana inani ndakeka na mirongo itanu kugeza uyu munsi nta gihe ubushyuhe butiyongereye icyo ngicyo ari nacyo bashingira bavuga bati "I- ubwo bushyuhe tubugabanye gute noneho turafata kiriya gihe rero twagiye muri kovide muri kovide tujyayo imibare rwose hari akantu kagabanutseho muri iyo myuka ihumanya ikirere n'iki hari byinshi byagabanutse ntabwo urunzi yuko tuzajya tuba konfine cyangwa bavuga bati uyu munsi hari n'ibihugu wenda bi- hari n'ibihugu nzi bibikora uyu munsi rwose tuba uburyo duhagarika amamodoka cyangwa tuyagabanye cyangwa se dufate n'icyo cyemezo tuvu- kuko iyo hari izuba ryinshi iriya myuka iva mu mamodoka hari ukuntu eh, hagenda habaho za reaction chimique ibintu bi- by'ubutabire ku buryo bigenda bifata iriya ogisijene bikayikuraho ikagenda kubera izuba ryinshi ubukana bwinshi byagera mu kirere ikongera igahura n'izindi za ogisijene ziri mu kirere biga- bigakora uriya mwuka wa ozone Mm, hari za ozone ebyiri ubwo eh, umwuka wa ozone mvuga ni umwuka wa ozone uhumanya nawo ubuza wongera ubushyuhe Ego.
uwo mwuka rero iyo u- u- umaze gukorwa umuntu ashobora gutekereza ati ese uwo mwuka tu- tuwugabanye gute ni ukuvuga ko iyo hari izuba ryinshi mu by'ukuri abantu bagombye kwirinda gukoresha ingendo imodoka ingendo mu by'ukuri zi- zidafite umumaro ebyo yenda numva aricyo navuga murakoze Eh, john hakizimana ari ku murongo uratwumva uratwumva john halo halo john uratwumva halo halo
halo U- u- uratwumva
rero ndabumva uri he
umuguru wose ndirimbo nta na kisohoke
ufise ikibazo ubaza
rero
Ah, umurongo wawe umeze nabi
rero nagomye mbaze
Alo. Ah, turamutakaje ku murongo wa telefone eh, John. Ah, Ndagomba nda- ndababaze eh, ku byerekeye abanebagura kuba igihugu ca Emira zunze ubumwe z'abarabu arico ah, catowe kugira cakire iyi nama iriya mirongo ibiri n'umunani kwihindagurika ry'ibihe Ah, umuperezida w'iyo nama akaba ari umuntu atwara isosiyete ikomeye cyane y'igihugu y'ibitoro Ah, bavuga ko eh, byerekana nk'uko umenga ah, ishyirahamwe onu ntirifata ntiriha agaciro cyane ibijyanye n'icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe Ah, mu bane bagura kuba icyo gihugu cyo cyatowe kwakira iyo nama harimo na Greta Thunberg mwariko muravuga ava mu Busuwede Eh, yavuze ngo nta- ngo nta kintu yiteze ashobora kwitega kibishobora kuva mu biganiro nk'ibyo Ah, mu- mu bivuga ku iki mwebwe
Eh, mm, icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane kuko Greta ni umwana nubaha kandi ni umwana nawe ufite uri muri ba bana turimo tura tubona baduha icyizere baza- baduha iki- icyizere cy'ejo hazaza kuko aracyari mutoya kandi arabona ikibazo noneho nawe azahangana nacyo amaze gukura kandi ikindi cyiza ni uko nawe azi ntekereza ko nawe azi birimo birakorwa muri ibyo bihugu bikize yuko ari imikino mu by'ukuri ibyo bihugu biba byibereyemo ushobora kwibaza uti n'ubwo bwose tugitangira twavuze kuri ku mafaranga barimo baratanga menshi cyane ngo babe bongereye ibyo bintu bya energy renouvelable uyu munsi tuzi ko isi iyobowe na peteroli n'amagazi rero kuvuga ngo icyo kibazo bagihaye umuntu nk'uriya uri muri icyo gihugu muri ibyo bihugu nabyo bikize ku mapeteroli n'amagaze ubona ukuntu ibyo bihugu byiyubaka ikibazo Greta yibaza gifite ishingiro ariko hari ikindi kibazo nanone ngewe naje gutekerezaho ndavuga nti burya iyo ushaka gukemura ikibazo ahubwo reba umuntu utera ikibazo aba ari we ugishinga mbere ya byose cyangwa igihugu gitera ibibazo byinshi aba ari we ubishinga kubera ko noneho twebwe ahubwo nibo twagombye kureberaho ibyo bihugu n'uwo nguwo uyoboye noneho ejo n'ejo bundi tukaba twagenda twamubaza tuti ese mupira yanyu ku ntoze kuvamo abaperezida mushinzwe iyi mirimo ni iyihe bira n'iki mwagezeho muritegura kubigeraho gute numva yuko ari ikintu cyiza cyane kurenza uko twebwe dushobora kurenza uko babiha undi muntu ahubwo utari muri muri urwo rwego bafite amafaranga ayo mafaranga bagombye kugira amatagisi mu by'ukuri icyo mbona kindi cyiza cyane cyaba cyiza ahubwo ni uko ibyo bihugu ku mwimbu wa peteroli bagenda bagira babona buri gihe buri mwaka uko bagenda bacuruza peteroli bagombye gutanga amatagisi aremereye kurenza ibindi bihugu byose aho rero ngewe niho nakwitega nk'uwo muntu uyoboye iryo shyirahamwe nk'ibyo bihugu biyobora amashyirahamwe kuko nawe nabonye abyiyemeza ariko nanone birangora kugira ngo mbihuze n'uburyo baba bashyigikiye yuko izo energy renouvelable zizaza gukonkiransa izo energy zindi zabo zishingiye ku mapeteroli no ku magazi
tuze ku mirongo ya telefone dufise marcel uratwumva
yego ndabumva neza kandi ndumutumirwa ndamuramukije
ntabwo turabasuhuje uhamagaye urihe marcel
ndi kigali mu rwanda mfite utubazo tubiri nshaka kubaza umutumirwa kugira ngo wenda twishyure ku bijyanye n'uko abyumva cyangwa abitekereza uyu munsi ino nama iri kubera muri mira zunze z'ibihinde z'abarabu bari kuvuga ku ihindagurika ry'ibihe ariko usanga abantu benshi bari gutota cyangwa kuvuga ku kibazo cy'uko abafite inganda ziremereye china yose bajya bagira bashyiramo ikigega cyangwa se kinariho bakajya baha amafaranga ibihugu bidateye imbere bikennye ariko mu by'ukuri ibyo ayo mafaranga nibaza ko ntacyo azaza kumara uretse kuvuga ngo azajya mu mifuka n'ubundi y'abategetsi bariho bayoboye muri ibyo bihugu hantu ikibazo giteye gutya ari ukwicara ahubwo isi yose igashakiramo uburyo yahagarika izo nganda bagakoresha ingufu zisubira zikomoka ku mirasire y'izuba nibura tukavuga ngo tugiye guhangana n'ibi bibazo mu myaka icumi cyangwa mirongo itatu ariko bari bubatse ikoranabuhanga rikoresha imbaraga zisubira no gukomeza kuvuga ngo bagiye guhabwa ayo mafaranga ariko n'ubundi bya byuka bihumanya ikirere bikomeza kuzamuka umunsi ku munsi ikiza cyaba ikihe icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri mu mateka y'isi twumva bavuga ko habayeho dinozoro izi nyamaswa za dinozoro zarazimye burundu n'uyu munsi hari ziri kugenda zitembera ariko izitembera uyu munsi bazitirira ihindagurika ry'ibihe none dinozoro ko zabayeho n'izo nubwo n'izo nganda zikungahaye cyangwa se ziteye imbere zitarabaho dinozoro zo zaba zarazimishijwe n'ibiki ku buryo uyu munsi bibaye byose bitwerera ihindagurika ry'ibihe murakoze murakoze ndabashimiye
reka ntere kuri icyo kibazo cya nyuma yenda kijyanye na dinezoro dinezoro zabayeho ntabwo kugeza uyu munsi mu by'ukuri mu bisubizo by'uburyo izo dinezoro zavuye ku isi ntabwo igisubizo kira nta bantu batanga igisubizo cy'ukuri ariko batanga amayipoteze ipoteze ya mbere rero hariho ikintu bita meteorite ishobora kuba yaraje akaba ariyo ishobora kuba yaragonze isi izo dinezoro zikaba zaragiye kubera iyo meteorite niyo ntuze ya mbere batanga iya kabiri rero hari n'abavuga yuko kuko nk'ubu ngubu hari igihe bavuga yuko inka nazo sinzi ukuntu bupete cyangwa se nazo zisohora imyuka ndubahira ijambo yenda ntashaka gukoresha hano imyuka ihumanya ikirere arizo za gaze metane yenda ubwo nazoro sinzi ziba aricyo kintu yenda zishobora kuba ariko ibyo ni amayipoteze ntabwo nshobora kuvuga ngo dinezoro impamvu yatumye abantu bose nta muntu ushobora gutanga igisubizo cy'ukuri ariko kugeza uyu munsi hariyo hipoteze ya meteorite niyo yenda nanjye nshobora ku gusa gatatu ku ijana nibyo nshobora kubiha ariko icyatumye dinezoro zigenda ntabwo birangora ahubwo igihe ikintu nakwitaho ni ukuvuga nti ese niki gishobora gutuma umuntu agenda ava kuri iyi si burundu iba ariyo myuka ihumanya ikirere izabitera simbizi naho ku kibazo nanone cya ziriya mfashanyo nanjye nibaza impamvu kandi ntabwo nemeranywa n'ibyo ngibyo bavuga ngo ibihugu bikize ngo bizatanga amafaranga biyaha ibihugu bikennye kuko ibihugu bikize bifite inganda ziremereye mu gihe ibihugu bikennye zidafite inganda zihumanya ikirere hari impamvu rero jya wengenderaho kuko mwebwe hari ahantu mwavuze muti amafaranga azajya mu mifuka y'abayobozi iyo ngiyo niyo mpamvu mu by'ukuri nyakuri ngenderaho no kuba abo bayobozi mu by'ukuri nta kintu bakora kigaragara ikintu cya mbere cyagombye gukorwa abo bayobozi batanitaho kandi iki kibazo gikomeye cyane ni uko mu by'ukuri nta kintu cya amenajema di teritwari ubona kiri muri afurika biragoye iyo udafite amenajema di teritwari uvuge ngo ndakora zonaje aha hantu hazahingwa aha hantu hazubakwa umenye uburyo ugenda uvuga uti imijyi turayirimita ku bantu bangana gutya na gutya icyo kintu cyarakozwe hano mu busuwisi ku buryo nta mujyi n'umwe urenza abantu ibihumbi magana ane kandi hari imijyi myinshi cyane izwi irenga imijyi igera mu mijyi amagana n'amagana rero mbona yuko muri afurika hari imijyi mu by'ukuri amenajima di teritwari igihe cyose itazatekerezwa kuri ibyo bihugu bikennye tugomba kwibagirwa yuko icyo kibazo kigomba gushyira kuko n'imijyi dufite ituwe na miliyoni eshanu esheshatu zirindwi usanga abantu batuyemo neza batarenze n'ibihumbi magana atatu abandi bose nizo za bidonvire ukuntu hasa imicafu hirya no hino n'ibiki umuntu rero kugira ngo azajye kurekarama ayo mafaranga ngo ntabwo mwaduhaye amafaranga mbona ari ikibazo kitoroshye ariko ku gitekerezo nanone cyo gutanga amafaranga impamvu aricyo gitekerezo bashingiraho ni uko hari ikintu bita oputimizasiyo mu ntuze hagati ya ekonomi na environoma cyangwa se n'ubukungu n'ibidukikije ni ukuvuga ngo niba wabonye amafaranga inyungu iyi n'iyi muri ekonomi ugomba gukuraho hagomba kubaho igice cy'amafaranga ugomba gutanga kugira ngo urengere ibidukikije ayo mafaranga rero niyo bashingiraho ariko mu by'ukuri tuzi yuko ibihugu bikennye uko ducunga amafaranga n'aho tuyashyira ni ikindi kazi
uwimana ari ku murongo wa telefone izina ryawe sinzi ko ndarivuze neza halo halo radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku ikoraniro riri rya mirongo ibiri n'umunani ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe riri ko riba muri iki gihe i dubayi muri emira zunze ubumwe z'abarabu ni ibyo byitezwe muri iryo koraniro hari ibyiyumviro bibiri bitandukanye ku kugene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi hari nk'ibihugu byimbura cyane ibitoro byo bivuga ko byiteguriye kuganira ku byerekeye kugenda bagabanya buhoro buhoro bakagabanya urugero rw'amasoko ntanganguvu ageramira ibidukikije mu gihe hari urundi ruhande rwo rusaba ko mu gihe kiri imbere bogenda bagabanya ku buryo bokuraho amasoko ntanganguvu burundu izo mpande zibiri zitumvikana ku bijyanye n'ayo masoko ntanganguvu si ikibazo gikomeye
amasoko ntangagufu ubwo ngubwo ndumva sinzi mu kinyarwanda harya ugenekereje cyangwa ni ukuvuga kuko ubwo ndumva harimo ntuze sinzi njya muri nikereyeri cyangwa oya nayasanzwe nk'ibitoro nyine bicafuza bicafuza kugira ngo ibitoro bivemo byo biragoye kuko bizafata igihe kirekire ndabona yuko peteroli gaze mu mu by'ukuri ntabwo ari uyu munsi bigomba gucika kuko niba tuhereye nanone ku intambara yabaye hano mu bihugu by'i burayi yari intambara ishingiye kuri biriya bya nikireyeri nikireyeri murabizi yuko nayo ibisigazwa byayo kugira ngo uzabone uku kubibika ni ikintu cy'ikibazo hari nacyo kibazo nubwo bavuga yuko ibihugu byinshi hari n'abantu baporopoza nyine bashyiraho icyo kibazo bakavuga bati mu by'ukuri ibyo bitoro tubireke n'ayo magazi tuyareke ahubwo dukoreshe nikireyeri kuko nikireyeri ntabwo yanduza ikirere nikireyeri ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko n'ibihugu byinshi bya afurika mbona yuko aribyo bishaka gufata za nikireyeri ariko ibihugu bya afurika ntabwo nzi ko ari ibihugu mu by'ukuri bishobora ku kurwana n'icyo kibazo cya nikireyeri ku mpamvu ituma kugira ngo bazasitoke amadeshe yazo ni ikibazo gikomeye ndabaha urugero hano i burayi mu bihugu by'ubudage ibihugu byatera imbere hano i burayi uko mubizi hari amatire aba atwaye izo za deshe nikireyeri abantu baragenda bakaryama imbere mu mihanda inyuramo ayo matire ari abantu benshi b'uruvunganzoka bavuga bati ni mwebwe mugera mu mufata izo ngufu za nikireyeri mwebwe ubwanyu namwe mugo ayo madesheni muyagumisha iwanyu ntabwo twebwe dushaka amadeshe y'iwacu kuko bazi ikibazo cy'ayo madeshe nikireyeri muri afurika ntabwo nzi uburyo bazabijera n'ubwo bose bavuga bati tugabanye ibi dushyireho biriya ni ukuvuga yuko mu by'ukuri abantu bose twagombye kubanza tukamenya ese icyo turimo turashaka ni ikihe tubanze tumenye uburyo ibyo bintu bikora niba peteroli niba gaze cyangwa se bya nikireyeri se bikorwa gute n'iki n'iki turebe n'ikibazo dushobora guhangana nacyo rero ndumva yuko aho ngaho ariho nshobora kuba nasubiza icyo kibazo mushobora kuba mwabajije so birasaba yuko abantu babanza mu by'ukuri bagakora inyigo kugira ngo bamenye ikibazo aho kiri bahasobanukirwe bamenye uburyo bagomba guhangana nacyo murakoze Emmanuel bizimana ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva uduteye akamurihe
ndi bujumbura mu burundi muri karitsiye marambo ufite ikibazo ubaza umutumire icyiyumviro ushikiriza ubishikirize
yego
bishikirize
eee kinshikiriza ibibazo ufite nimba ufite ibibazo cyangwa ibyiyumviro ntubishikirize
ejo mfite ibibazo bijyanye n'inama iriko irabera muri biriya bihugu by'abarabu bijyanye n'ibidukikije
yego turakumva
ikibazo benshi mfite ni ikibazo cyerekeye ihindagurika ry'ibihe ariko rero nkafatira ku bibazo biterwa n'ibi bihugu bya rutura ari nabyo cyane cyane biteza umwuka mubi na cyane cyane bivuye kuri aya mahinguriro akomakomeye aheza akaduza ibyuka byonona ikirere ufatiye ku bihugu bya muri afurika na cyane cyane muzi ko muri afurika ata mahinguriro akomakomeye afite ibyuka byonona ikirere none ko ihindagurika ry'ikirere n'ibyonona ikirere biva ku bihugu bya rutura none koko ibyo bihugu biremera yuko bishobora kugira umwanzuro wo guhindura ibyo byonona ikirere kuko ikirere kirasubira kiragenda nk'uko cyahoze kera tugasubira uko twahoze murabona yuko ibintu byahindutse murakoze ubu imvura uko ishatse cyangwa ugasanga hari itaguye cyangwa izuba ugasanga hari aho ryakari karenze urugero cyane n'inake murakoze
ntekereza ko icyo kibazo cyakomeje yenda kugaruka ariko ikintu nshaka kuvuga nongera ku bintu yenda ashobora kuba navuze ni uko kuvuga buri gihe ngo ibihugu by'i burayi bya rutura bifite amahinguriro ni byiza yuko ibyo bintu bivugwa kandi ni ukuri ntabwo tu tugomba kujya twitondera nanone rimwe na rimwe kuvuga ngo turatunga urutoki uyu twebwe ese twebwe turimo ahubwo twagombye kwibaza ese twebwe turimo turakora iki ndabaha urugero ni ukuvuga ngo hari ikintu bita sikiredo viya poroduwi ni ukuvuga ko hano i burayi hari nk'imodoka bashobora gukora imodoka iyo modoka igakora igakora yamara imyaka icumi ikajya yenda ikagurishwa nko mu buhinde mu buhinde igahakora indi myaka icumi makumyabiri ariko ya modoka igihe cyo kuyijugunya cyagera bakayijugunya muri afurika icyo gihe muri afurika bakayigoragoza bakayigoragoza mu gihe i burayi ryahingurira wa mugani rikomeye risohoye indi modoka irimo irakoreshwa yenda n'umuriro w'amashanyarazi urasanga abo muri afurika dufite za modoka ahubwo zirirwa zikoresha amapeteroli turahondagura tukagira gute mu by'ukuri muri afurika hari imyuka ihumanya ikirere iterwa n'ayo mamodoka iterwa n'ayo mamashini ava mu mahinguriro nayo ubona yuko yapfuye bagombye kuyahamba ahubwo akajya guhambwa muri afurika hakaba n'urundi rugero rw'ama antoropurize aturuka hano i burayi amerika n'ibindi bihugu byakize nayo agera muri afurika kubera ko ayo mamashine abona ko aza nako ibyo bihugu bikaza gukora nako abantu bo muri ibyo bihugu bakaza gukora inganda muri afurika kubera ko iwabo muri ibyo bihugu hari amategeko akomeye cyane ashobora bashobora kubona yuko badashobora guhangana nayo bagahitamo kujyana izo nganda muri afurika ahantu mu by'ukuri bagiye gutumura iyo myuka ishoboka yose mu buryo bushoboka bwose kandi aho muri afurika nta cyaha barimo barakora kubera iki kuko guverinoma zo muri afurika ntabwo zizi icyo kibazo kandi n'ababizi yenda bashobora kuvuga bati icyangombwa nibaze batwihere amafaranga tugire gute n'ibiki byose ukabona batabyitayeho abo nibo bita ngo repasaje karandesite baza n'amantoropurize ukabona ni turisme yo guporiwa inganda nyinshi cyane z'ibihugu bikize ziza muri afurika cyangwa se amaorudinateri ndabaha urugero amadeshe elegitoronike turimo turasanga mu karere k'igihugu cya ghana byose biraza bikaza aho ngaho muri afurika muri afurika rero icyo dukora aho kugira ngo tumenye uburyo tuvangura ayo madeshe yose ari amapulasitike ari n'ibi n'ibi bishobora gutumuka mu kirere bigatera izo ndwara n'ibindi byose turafata tukishyira ku musozi mu bizane bikaza tugashyira ku musozi tugashyiraho umuriro ingaruka ni izihe ibyo rero ndumva yuko tuzatunga urutoki hariya ariko natwe tubanze tugire twisuzume aho ngaho iwacu mu kurangiza hasigaye umwanya muto uruhara rw'abakiri bato mwavuze ko aribo izo ngaruka nini cyane zikomeye zihindagurika ry'ibihe zo kwibonekeza mu bihe bazaba bamaze kwaruka bamaze gukura ni uruhe ruhara mubona bashobora kugira muri ibi biganiro ku byerekeye iki kibazo gikomeye cy'ihindagurika ry'ibihe muri make
ni uruhara rukomeye nyine nk'urwo rwa greta tu twari turimo turavuga muri iki kiganiro ariko ikibazo ni uko greta yaba akuriye mu yindi sosiyete idahuye na sosiyete z'iwacu muri afurika umwana mutoya afite ijambo greta yatangiye afite ijambo ariko urabizi ko hano umwana iyo avutse muri iyi sosiyete avuka aganira n'ababyeyi umubyeyi yavuga ati iki kintu ntabwo ari cyo umwana nawe akamubwira ati no ngewe icyo mbona ni iki gikorwe gutya niko mbishaka umubyeyi avuga atoya umwana akamubwira ati kubera impamvu izi n'izi iyo mitekerereze ishobora gutuma umwana ahangara umubyeyi akamubwira ati oya ni nayo ishobora gutuma umwana abwira umubyeyi ati ejo n'igewe hareba wowe uzaba warapfuye wikomeza kuko greta yabivuze ati kuki mushaka ko tuzaba muri pubere mu myaka yacu iryo jambo mu muco wa kinyafurika mu muco w'ibihugu by'iwacu byateye imbere navuga bikiri mu nzira y'amajyambere umwana akubwiye gutyo uhita umuhereza urushyi tekereza yuko rero aho hantu ariho dushobora kwigira tukareba abo bana tukabajyana neza natwe dushobora kujya tubafasha ariko tumva tugomba guhindura imitekerereze ndabashimiye cyane umutumire wacu chrisostome ngendahayo umuhinga mu byerekeye ibidukikije akaba abigiramo n'ubushakashatsi ari mu gihugu cy'ubusuwise twari ko turavuga ku ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe riko ribera i dubayi muri emirira zunze ubumwe z'abarabu nshimire mutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika tubatumiye rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mukurindira mwese mugire ibihe byiza